hello my correct people. welcome to bose corners tv today is your first time of coming across my channel Don't forget to hit on di eh, subscribe button and eh, so that whenever we upload video you be notified so my returning god bless you guys i dey tok about royal home nigeria celebrities please subscribe share and follow me for my facebook page as as BCG TV. So my people, I get one this thing just when I carry come. So this thing now don't dey move, e don dey go on for some time. This particular gist when I carry come, e don dey go on for some time now. So my people, e get um, e get one this thing of this woman This woman when queen army go see you understand na care. why busy everywhere when queen army dey go na care dey go i no know if you watch you well i just dey na uh, i'm just be inquisitive you know i don notice many things now make now i now understand why people dey call am copycat This is the reason why people are calling her copy, uh, copycat. And the main reason ain't just be this one. Nothing more. Because the song itself, they very funny. Say, ah, ah, what did they happen? Why be anywhere when Queen Naomi go? Na she they go. Now she this woman, I don't forget. See, ah, na Ronke be this one, Olori, uh, eh, not be talk Tope. anywhere wen he go na anywhere wen queen naomi dey go olori e dey dress like queen naomi e dey do like queen naomi e go dey preach dey preach so anywhere where every places wen queen naomi don enter na olori don enter na e dey go see dis woman again olori don go meet her you understand na e go meet again again o oh, my people. so as i see this one i say no no be only me go see this one because me i dey very as una see me so i dey very very inquisitive i dey dey inquisitive well well so i dey like to see some things i dey like to observe some things and if i observe the thing i no go observe am only i dey like to bring am come and come torchlight am so that people go see am say yes you understand say no be only me wetin say no be only me see am make una still observe am too so he get many many things many eh, times many things wey be say olori eh, tope don't do This, if una remember dis woman are direct. na she they do you understand ehem queen naomi go there go go there come take picture with them. They come after queen naomi birthday last time they come uh, take picture visit everywhere They come visit everywhere for inside this thing inside her compound there so inside where she, she the woman they do all those at the rear of a thing so this month na olori tope can't decide now can't decide to be to go visit the woman she too can't snap na olori tope na ain't did there so she too can't snap Go with the woman with the workers everybody because the woman na the right dey do you understand so as some people see this thing, i like bring am send am to my notice say make i check dis tin out say ah, why be say everywhere When queen army dey enter, now olori tope dey like to shook head see becos dem too dem no understand the reason why e come be like that. so me sef come say okay make i touch lighter for una so make una see am say no be lie wetin people dey talk? you know say now olori tokpe now na dis thing e dey do e don turn to prophetess for inside palace dey do prayers for there so guys dey do prayers i be think say dem say dem no want um i be think say dem no want prayer dem no want prayer for palace i be think say dem no want am so some people con really react say ah for the dis thing i see oh for social media where di this thing when she go there they con react so i would like to now know the kind reaction when they get towards the everything for here so for here say ah say ah olorirunke see see the woman na see queen naomi e con say ah this olo uh, eh, Temitope is copy uh, eh, copycat why does she always like to do things according to the way Queen Naomi is doing another person now say why does she uh, Olori talk Temi Temitope she's a very very sneak and slow poison she will show caviar definitely but she like to become like queen naomi she like to do things like queen naomi why does she do that another person come talk say ah that means these people here not really happy with queen naomi they want to be queen naomi now they are going everywhere she's going to see am see am so another person now come come talk am say. hmm." <clears throat> This life no balance o ah olori togbe go and take care of your children you're at home go and take care of your children and create your own things stop doing things that kunami is doing It e no fit you at all so now comment to my people. People comment a lot so another person say ah everything wey dem dey do over sabi dem wan see me any money wey dem dey collect dem dey carry am dey give kabiyesi dem dey go everywhere when queen naomi go dem just wan be like queen naomi sha na wow so another person now say ah na this one make the gang up take pursue queen naomi una lie o oh. queen naomi dey take her position back thank god say what God cannot do does not exist. She's gradually will forgive Kabiyesi sin and take back her position. Hmm. My people, I they read comment too. Uh-huh. So another person now came here to write say, "Ha!" He say, "Olori," he say, where ah, your husband dey wait for you." your husband they cry e don't even write sue you he say they dey wait anytime when you finish Saying they dey house dey wait for you say because you know say you go soon finish wetin you find go there you go see, collect and finish hmm. and wow my correct people, this is something else unbelievable i can't even believe it that everything now they were hiding they are showing it outside Now we now know why they were so jealous of Queen Naomi and they want to be like Queen Naomi. My people, leave your comment according to waiting you watch for here and waiting you notice. God bless you. Now we will meet again.